ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika turi kuri interineti live kuri wayishatu radiyo yacu viyowe akadomo komu ikaze kuri mwe mwese mudukurikiye mu makuru y'aka kanya muri studio muri kumwe na jeffrey mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho ingingo z'ingenzi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika arasura ibihugu by'abarabu mu rwego rwo gukumira intambara hagati ya israel n'umutwe wa hamas Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Antony Blinken aragira ati Hamas ifite umugambi umwe rukumbi gusenya Israel no kwica abayahudi Israel ifite uburenganzira kandi igomba kwirwanaho no kureba ko ibi bitazongera kubaho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden arajya mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania aho agiye kuganira ku bikorwa by'ubuyobozi abayobozi uh, bamwe imbere mu gihugu mu rwanda urukiko rukuru rumaze gukatira ishimwe dieudonne uzwi nka prince kid igifungo cy'imyaka itanu nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato naho inyeshyamba za adf zirwanya ubutegetsi muri uganda zagabye igitero mu burengerazuba bw'igihugu zihitana umuntu umwe zikomeretsa undi amakuru arambuye ni mu kanya amakuru tuyahere ku yo hirya no hino ku isi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika antony blinken akomeje uruzinduko rwe mu burasirazuba bwo hagati kuri uyu wa gatanu uruzinduko rugamije gukumira intambara ishoboka muri ako karere harasura yorudaniya qatar arabiya saudite na emira zunze ubumwe z'abarabu eugene mukankusi minisitiri blinken yageze amani mu ijoro ry'ejo kwa kane mbere yo kugirana ibiganiro na perezida w'abanyepalestina mahamud abbas n'umwami abdullah ku bibera mu ntara ya gaza ni nyuma y'uko blinken asuye israel kuri uyu wa kane aho yabonanye na minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu n'abaturage ba israel yaragize ati
hamasi ifite gahunda imwe rukumbi yo gusenya israel no kwica abayahudi nta gihugu gishobora cyangwa gikwiye kwihanganira ko abaturage bacyo bicwa bunyamaswa cyangwa byonyine ngo gisubire mu bintu byatumye ibyo biba Isirayeli ifite uburenganzira mu by'ukuri bwo kwirengera no gukora ku buryo ibyabaye bitazongera kubaho ukundi
byitezwe ko kuri wa gatatu minisitiri blinken ajya i doha muri katari aho ari bugirane ibiganiro n'abayobozi bo mu rwego rwo hejuru
naho hano muri amerika perezida joe biden arajya mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania aho agiye kuganira ku bikorwa by'ubuyobozi bwe imbere mu gihugu ibyo birimo guhanga imirimo n'ishoramari mu bikorwa remezo eugene mukankusi biranashoboka ko biden aza gusubiza ibindi bibazo by'abanyamakuru ku ntambara hagati ya israel na hamas perezida biden kuwa gatatu yavuganye n'abayobozi b'abayahudi muri perezidansi y'amerika maison blanche ibyerekeye ubuyobozi bwe mu gukemura ikibazo cy'abantu hamas yagize ingwate mu bitero yagabye barimo n'abanyamerika perezida biden yaragize ati
turashaka ko bisobanuka neza turakora buri kintu cyose kirebana n'ikibazo cy'abagizwe ingwate muri israel harimo kohereza inzobere zo gutanga inama no gufasha mu bikorwa byo gushaka abo bantu ubu rero itangazamakuru rigiye kuntera amagambo kandi benshi muri mwe uko muri muzi ibyo turimo gukora kugira ngo tuzabashe kubageza iwabo ubu se mbabwire ko ntazashobora kubageza mu rugo bagenzi hari ibintu byinshi turimo gukora byinshi turimo gukora ntabwo nigeze ntakaza icyizere cyo kugarura abo bantu iwabo
ibyo perezida biden yavuze bije mu gihe maison blanche yavuze ko umubare w'abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika biciwe mu ntambara ya hamas na israeli wazamutse ugera kuri makumyabiri na babiri hari kandi byibura abandi banyamerika cumi na barindwi ntawe uzi uko byabagendekeye uko biri kose umubare ushobora kugenda wiyongera uko amakuru agenda amenyekana kuri iyi ntambara ishobora kuba imaze gutwara ubuzima bw'abantu barenga ibihumbi bibiri na magana abiri ku mpande zombi
umutwe urwanya ubutegetsi bwa uganda the allied democratic forces adf ukorera muri repubulika ya demokarasi ya kongo wishe umuntu ukomeretsa undi mu gitero wagabye ku ikamyo yari mu burengerazuba bw'igihugu cya uganda mu ijoro ryakeye eugene mukankusi turacyari kumwe umutwe wa adf watangiriye ibitero by'inyeshyamba muri uganda ariko umaze hafi imyaka mirongo itatu ukorera mu mashyamba ya kongo mu masaha ya saa saba yo kuri uyu wa gatanu ku isaha y'ahabereye igitero abarwanyi batanu ba adf bavumbukiye ku modoka yari itwaye ibitunguru ku muhanda ikatojo mu birometero bigera muri bitatu uvuye ku mupaka wa kongo byavuzwe na deo akiki umuvugizi wungirije w'ingabo za uganda uganda peoples defense updf mu magambo ahinnye mu itangazo akiki yavuze ko mu bantu bane bari muri iyo kamyo umugabo umwe yarashwe agapfa undi yaburiwe irengero uwa gatatu yakomeretse bikomeye mu gihe umugore yavuyemo ntacyo abaye yakomeje agira ati abasirikare ba updf barimo guhiga abagabye igitero mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda adf yarahiriye gukorana n'umutwe wa leta ya kisilamu guhera icyo gihe wigambye ibitero by'amabombe n'ubwicanyi mu myaka ibiri ishize updf yatangiye operasiyo ku butaka no mu kirere mu burasirazuba bwa kongo igerageza guhashya inyeshyamba ivuga ko yabashije kwica abarwanyi barenga magana atanu mirongo itandatu no gusenya inkambi zabo mu kwezi gushize perezida wa uganda yoweri museveni yavuze ko igitero cy'indege cyishe umukomanda wa adf medi karubo wavugwagaho kuba ari we wari inyuma ya bombe z'ubwiyahuzi zahitanye abantu barindwi i kampala mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mugena kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x muradusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda aho urukiko rukuru rwo muri icyo gihugu rumaze gukatira ishimwe Dieudonne uzwi nka Prince Kid gufunga imyaka itanu no gutanga ihazabu ya miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda uyu mugabo wahoze afite ikigo gitegura amarushanwa ya banyampinga mu Rwanda urukiko rwamuhamije icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusabishimisha mubiri rishingiye ku gitsina Eric bagira ubusa yari mu rukiko umucamanza mu rukiko rukuru byamufashe byibura igihe kigera mu isaha asoma imikirize y'urubanza bwana diedone ishimwe bakunze kwita prince kid aregwamo n'ubushinjacyaha uregwa ntiyari mu cyumba cy'urukiko ndetse n'abamwunganira mu rwego rw'amategeko hagaragaye gusa uruhande rw'ubushinjacyaha ni mu rubanza rw'ubujurire nyuma y'aho urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rumugize umwere mu guhanisha uregwa igihano cy'igifungo cy'imyaka itanu n'ihazabu ya miliyoni ebyiri umucamanza mu rukiko rukuru yavuze ko umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yabuze ugushishoza mu cyemezo yafashe cyo kugira umwere prince kid amaperereza yakozwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu yemeza ko ishimwe yasambanyaga bamwe mu bakobwa bitabiraga amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda ndetse na bamwe mu batwaye amakamba muri ayo marushanwa abakobwa bamushinja bavuga ko yabikoze yitwaza ububasha yari afite muri rwanda inspiration backup yateguraga ayo marushanwa uwahawe izina rya bmf ubushinjacyaha bwemeza ko uregwa yamukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato nta bushake bwuzuye afite nyuma yo kumuha ibisindisha ku nyandiko bamwe muri abo bakobwa bakoreye imbere ya noteri bavuguruza ubuhamya batanze mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha urukiko rukuru rwaziteye utwatsi nicyo kimwe n'ubuhamya batangiye mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge abo bakobwa bemeza ko prince kid atabahohoteye nyamara mu bugenzacyaha barabyemeye urukiko rukuru rwanzuye ko umutangabuhamya wivuguruje cyangwa wahinduye imvugo atari we wo guha agaciro ubuhamya bwe bigenwa n'urukiko rwavuze ko ibyo babajijweho mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha ari byo bifite agaciro bkf avuga ko ishimwe yamusambanyije mu bihe bidasanzwe byaguma mu rugo amuha amafaranga yo kumutunga na musaza we no kwishyura ishuri urukiko rukuru rukavuga ko urukiko rwabanje rutagaragaje niba uko kwemera gusambana n'uregwa kwari kuzuye umucamanza mu rukiko rukuru yavuze ko uwamubanjirije atashishoje bituma agaciro ibimenyetso by'uregwa kandi bishidikanywaho nyuma y'iryo sesengura umucamanza mu rukiko rukuru yatangaje ko uregwa hamwe n'ibyaha bibiri icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato n'icyaha cyo gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina umucamanza yamuhanaguyeho icyaha cyo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano imibonano mpuzabitsina umucamanza yavuze ko ibyaha bihama prince kid bigize impurane mbonezamugambi yavuze ko yagombye kuba amuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka cumi n'itandatu n'ihazabu ya miliyoni ebyiri z'amafaranga y'amanyarwanda yamugabanyirije ibihano amukatira gufunga imyaka itanu no gutanga ihazabu ya miliyoni ebyiri yavuze ko hari ku nshuro ya mbere uregwa ahanwa n'inkiko umucamanza kandi yategetse ko ishimwe diyedone bakunze kwita purensikidi agomba kwishyura amagarama y'urubanza angana n'amafaranga ibihumbi mirongo ine uko yagendaga asoma ingingo ku yindi yumvikanisha ko uregwa ahamwa n'ibyaha ni nako abakunzi be bari baje kumva urubanza bagendaga bahaguruka umwe umwe bagataha bimyoza ijwi rya amerika ntiryabashije kubona uruhande rwatsinzwe ngo rimenye uko rugiye kwitwara hari umunyamategeko watubwiye ko uru rwego purensikidi yatsindiweho arirwo rwa nyuma uwo munyamategeko yatubwiye ko igishoboka ku ruhande rwatsinzwe ari ukwandikira perezida w'urukiko rw'ubujurire rutakamba rumusaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane ibyo akabikora mu gihe kitarenze iminsi mirongo itatu yatubwiye ko kuba purensikidi hari ku nshuro ya mbere atsinzwe muri uru rubanza ibyo bimuha amahirwe yo kuba igihe yakwandikira urukiko rw'ubujurire bamwumva vuba mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nibwo urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge rwari rwagize umwere ishimwe kuri ibi byaha byose rutegeka ko ahita asohoka muri gereza aregwa ibyaha byo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri intandaro ni amakuru yagaragaye mu bitangazamakuru bitandukanye by'imbere mu gihugu avuga ko mu marushanwa ya nyampinga w'u rwanda habamo ruswa ishingiye ku gitsina byateye urwego rw'ubugenzacyaha kubikoraho iperereza ruhereye ku itumanaho rya ishimwe nibutse ko yahoze kuri iyi kigo rwanda inspiration backup cyateguraga amarushanwa ya nyampinga w'u rwanda kuva prince kid yafungwa ku rwego rwa mbere ayo marushanwa yakurikirwaga n'abatari bake hirya no hino ku isi mu rwego rw'imyidagaduro ubutegetsi bwabaye buyahagaritse mu buryo bw'isu bw'agateganyo ahabaye urusa ijwi rya amerika i kigali yabaye igisubizo cyacu
radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ibajyane mu burundi aho imiryango irenga igihumbi na magana ane yegeranijwe muri site sobel komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura ishima ubutegetsi ko bwayiboneye amazi meza nyuma y'aho bari bamaze igihe kitari gito batakamba ngo icyo kibazo gikemuke terive ndayishimiye i kigali tubyakira neza rwose kuko turoroherwa ku bana amagara yacu guteka ko yarihajya ko yarihajya sinumvise indugumba gusa ninjya muzo nkatora ibumba nkambura impuzu nkagenda nkavoma nkaza nkoga abo ni bamwe mu banyagihugu abakunzi b'ijwi rya amerika basanze bariko baravoma amazi meza muri site sobere iri muri zone marambya komine mutimbuzi intara ya bujumbura bavuga ko bashimishijwe no kubona kuri ubu bariko baravoma amazi meza kuri ubu turashima kuko badukoreye ibijyo ubu n'abajya ba unisefu bakuru ruje batuzanira amazi no kuri rumva turashima ku kibazo cy'amazi no kuri n'imitende no kuri bashaka no kunywa amarusingo kubera araza amazi turashima amazi ariho turayaronka niyumva neza kubera twari dukenya amazi yo koga no guteka ariko ubu turaronka amazi yo kuyibomora bavuga kandi ko bahora bafata urugendo runini baja kurondera amazi bakoresha mu miryango yabo kararigeze turaronka tukagenda kuza kuyakoreye kure tuje twikoreye ibido urumva ntiwasubirayo kugira ngo uzane iyindi bido byaturuhisha mugabo baradukoreye amatorojiki igihe kuri bw'amazi twakuriyeho muri iyo kuri kenze ni kure ko twasanga nk'imbere tutuhaye amafaranga igihumbi cyangwa kinarenga kutabisizera abandi nabo bavuga ko bahora bikora ku mazi yose babonye naho yoba mabi na cane cane ayo muri uzi impanda kandi rusa nabi cane abana nabo nyene tukaja iyo mu mpanda ingaruka mibema yari irimwo ko igihe twashobora nko kuyaboma tugasangamwo nk'umuca hafi umwanda urimo nyine mu mabido abantu bacaze baramesamo ibyahi twatanya nuko ibyo yuko badutera indwara bamaze iminsi mbere barwara duma no kwa muganga baragiye abo banyagihugu banavuga ko isuku kuri ubu ryifashe neza haba ku mubiri n'aho baba kuko mbere ngo boga gake gashoboka kubera kubura amazi ibikorwa by'isuku igata amazi yarahari n'ukuri twari tunyari urumva kugira ukuri ibido hari kandi bikoresha ibintu by'isuku urumva cyari ikibazo ariko ubu ni ubu turashima ku buryo amazi ahari dukoresha isuku nubwo umuntu aba yumva inzara aratora ibido y'amazi umuntu akoga agaca yirirwa kugira ngo waba ari gupfa n'umunsi ukazopfa ejo kubesha ni ukuri twabikora gake kuko no koga woga kabiri mu minsi itanu ubu ko yari ihajya ko yari ihajya sinumvise indugumba gusa ninjya muzo nkatora ibumba nkambura impuzu nkagenda nkavoma nkaza nkoga abajejwe isuku muri ako gace nabo babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko ubu bafise amabomba ane ya rusengo amabomba atatu ava mu kuzimu hamwe n'ay'ishyirahamwe ritabara imbabare croix rouge ribazanira buri munsi kugira ngo abo baba muri iyo site baronke amazi meza yo kunywa no gukoresha dusabe samimu icegera c'uwurongoye igisata c'isuku ngaho muri site sobere nawe ashima ko igisata arongoye mu vyerekeye isuku vyifashe neza ukuri mu misi iheze ibintu bijyanye n'isuku n'ukuri amazi twari twarayabuze cyane mugabo aho dutereye akamo baragerageje n'ukuri twaragerageje amazi ubu turayafise n'ukuri ego ubu turafise ibijoro bitatu turafise n'amazi azanwa n'imodokari ya unicef ifatikanije na croix rouge turafise ndetse n'amazi y'ibombo ya regidezo baduhaye naho ha- hari ayandi ava ku mwega wo kwibarabara ku ikaburimbo bataraheza kuhadushikanira mugabo amazi ubu turafise ikintu cy'isuku ubu turiko turagerageza ubu ni sawa n'ukuri turashima Samim Dusabe amenyesha ko ikibazo c'ibikoresho bifasha mu masuku ari byo bikiri ikibazo gusa akavuga ko yabimenyesheje abo biraba ibikoresho vrema nk'ibijanye nk'indobo amabido ndetse n'uburodipe ko buza turashira kuri ayo matwarete nk'abantu baba barutse mu matwarete usanga baraza akatwubakira gusa ntu- ntibaduhe ibikoresho Jeremy Butoyi nawe arongoye iyo site Sober amenyesha ko iyo site igiye kongererwa n'ayandi mazi mu gukoresha imiringoti minini kugira ngo ntibazosubire guhura n'ikibazo co kuyabura na cyane cyane ubu mbere bagiye kugwiza n'amazi kuko ishyirahamwe ryatwubakiye ama- ama- amatwarete ya aridirabure niko nobivuga iryo shyirahamwe hame ryaragiye ririmba amazi ku- iyo ku muzinda ibirometero bibiri n'inusu mugabo nabo bagomba bongereze iyo iryo shyirahamwe yitwa whh ry'abadagi rigomba ryongere ko ibindi birometero gushika ngaho iwacu kugira amazi agire umurindi munini tuzokugere tuya- tuzokongere kuyabura kandi abo banyagihugu baharurwa mu bihumbi bahuye n'ibyago by'imyuzurira yo muri zone gatumba yatewe na tanganyika hamwe n'uruzi rusizi begeranirijwe muri iyo site sobere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri iyo site ikaba igizwe n'imiryango igera ku gihumbi n'amajana ane na mirongo icenda n'ibiri nk'uko bimenyeshwa n'abayirongoye abo banyagihugu bo muri site sobere bahuye n'imyuzurira naho bashima ko baronkejwe amazi meza banasaba ko amazi ava mu kuzimu horabwa uburyo bujanye n'umuyaga nkuba bwo kuyaduza kuko hari aho abo banyagihugu aribo bakoresha inguvu zabo mu gupompa ngo aduge ikindi banavuga ko bakeneye imfashanyo z'ibifungurwa kuko bafise ikibazo c'ubukene n'inzara na cane cane ko ntaho bafise bisumamwo Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
tariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa cumi hari ku wa gatatu w'iki cyumweru wari umunsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umukobwa ijwi rya amerika twaganiriye eh, kuko umwana w'umukobwa ahagaze mu mire- muryango mugarabarizwamo mu rwanda no mu burundi ndetse n'uruhare n'uburenganzira bye mu byiciro binyuranye by'uwo muryango by'umwihariko twaganiriye ku cyiciro cyiswe cy'abashigajwe inyuma n'amateka tuvugana na jean d'arc mukasekuru ushinzwe uburinganire mu muryango koporwa w'abasigajwe inyuma n'amateka umva uko twaganiriye haracyari imbogamizi ndende cyane cyangwa nyinshi zituma bikigaragara yuko ubuzima bubagoye nk'izihe icya mbere nababwira ni uko kugira ngo umuntu atere imbere nk'uko byagaragaraga dugendeye nko ku kijyanye n'uburezi abasigaye n'amateka aba abahungu cyangwa se abagabo igice kinini cy'abantu batazi gusoma no kwandika nk'uko n'ubundi bisanzwe eh, ugereranyije n'abanyarwanda muri rusange ni ukuvuga ngo aba- abagabo n'abahungu babaga barateye imbere cyane mu bintu byose yaba uburezi yaba kwiteza imbere ba eh, eh, icyo twakwita eh, eh, nko ku- ubukungu madamu mukasekuru nawe uri umwe mu bashigajwe inyuma n'amateka ariko dore uri umuhuzabikorwa w'umuryango koporwa muhuriyemo kandi ukaba n'umunyamabanga mpuzabikorwa w'umushinga pima ufasha abaturage kugira uruhare mu bibakorerwa ntubona ko wowe wabishoboye kandi uri umwe muri bo yego nibyo eh, ikintu muvuze nicyo rwose cyane ariko wenda mbahaye nk'urugero nk'ahantu mvuka Mm.
nk'ahantu mvuka nimba hari hari nk'imiryango igeze nko muri mirongo ine sinibanga ni mu karere ka nyamasheke uyu munsi niho ababyeyi banjye bari mu murenge wa ruharambuga iyo miryango mirongo ine ihari wasanga umwana wa- washoboye kwigamo akarangiza ngo narangije kaminuza akarangiza kaminuza ni abana babiri mwumve namwe nk'icyo kigereranyo kugira ngo abantu babiri batatu mu miryango mirongo ine abe aribo barangiza nabwo kandi bigaterwa n'uko habaga hariho umuterankunga wabyishinaniye byose iyo biza kuba ngombwa yuko habaho ubushobozi bw'umubyeyi cyangwa bw'umuryango ku giti cye ntabwo nashoboraga no kurenga mu wa gatandatu pirimeri ni ukuvuga ngo rero icyo kintu nicyo mba ngendeyeho nibyo usanga uyu munsi usanga abenshi cyane ndetse ikigereranyo kinini cyane nka mirongo icyenda n'umunani ku ijana ubuzima bubagoye ku bana b'abakobwa bavuye mu ishuri hakiri kare batwaye inda hakiri kare cyangwa bashatse hakiri kare batangiye kubyara hakiri kare batwaje inshingano za kibyeyi hakiri kare murabizi iyo habayeho ikibazo mu kinyarwanda cy'ubukene umubyeyi niwe ufata iya mbere kwita ku bana kubasigasira kubabungabunga umugabo murabizi akenshi nyine iyo byabaye mu bibazo mbese abana baba ab'umugore noneho babaye ab'umugore ubayeho mu buzima bwo guca inshuro yikorera cyangwa kwikorera imitwaro ubwo buzima habwa nimba havuzemo n'abandi bana b'abakobwa ubuzima bwa nyina ni ubuhe ubuzima bw'abana bazavuka ku nguwo ni ubuhe madame mukasekuru mu kanya turagaruka iwawe wenda udusangize urugendo rwawe rw'uko washoboye kugera kuri ibyo ngibyo wari ubaye nk'ubikomozaho gato tubwira umuryango ukomokamo n'uburyo bake cyane aribo bashobora kurasukira mu nzira umuntu yavuga ko ari iterambere ariko nyemerera tubanze twakire witwa ali ali rahimi umunywanyi w'ijwi ry'amerika ikaze mu kiganiro muri sanga kasekuru arakoze nawe ndimo kumukurikira nanjye hari ikintu ngira ngo mubaze ese hakorwa iki kugira ngo bareke kubyara bakiri batoya bibe ihame hakorwa iki kugira ngo uwo mwana w'umukobwa areke kubyara hakiri kare kugira ngo ashake cyangwa abyare agejeje imyaka kandi bikaba ihame tukamenya ngo iryo hame turarigendera nk'uko tuzi ngo urugero ngiye gutanga nk'uko tuzi ngo umuntu ufite imyaka cumi n'itandatu abafashe indangamuntu hakorwa iki murakoze urakoze cyane ari mukasekuru arakumva reka abanza asubize icyo kibazo mbere y'uko dukomeza kuri uriya murongo twariho
nshimiye umbanyiza hakorwa iki kugira ngo bareke kubyara bakiri batoya n'ubundi kera mu kinyarwanda baravugaga ngo diporome y'umukobwa ngo ni umugabo nta nubwo byari mu myumvire y'abateganywa n'amateka gusa n'abanyarwanda muri rusange wasangaga kwiga amashuri kugira ngo izo ndende batariho agaciro ku bana b'abakobwa n'aba n'ubundi muri rusange rero natwe nicyo gituma tubayeho nka koporwa koporwa ubundi uyu munsi ni umuryango usanga ukora ku guhindura imyumvire mu by'ukuri kuba baza mu ishuri hari ibintu bibiri bibitera hari ikibazo ikibazo cy'imyumvire nituvuga imyumvire ubundi abashakashatsi cyangwa abahanga bajya bagaragaza yuko iyo umuntu akize cyangwa ibisekuru bitegeze byiga usanga n'ubundi akenshi ni bakarande cyangwa uruhererekane ugasanga ntabwo iby'ishuri babiha agaciro ni urugero kuri ino miryango uzasanga nk'uko nguko nyine avuga ngo atunze no guca inshuro mu by'ukuri ntabwo azatinya kugira ngo aze kubona amahaho menshi nimba ari nko kwahiramo inshinge mu rwanda murabizi cyangwa gutashya baza kugurisha kugira ngo babone n'icyo kurya urumva inzu zatahiye n'umupapa umwe cyangwa se n'umumama umwe ziraba ari nkeya kurusha uko bajyana nimba bafite abana batatu bashoboye kwikorera gutashya nyinshi bahitamo ko bakwikorera imitwaro ari nk'abantu batanu mu rugo kugira ngo baze kubona ihaho ritubutse ariko ibyo ukabona ugahita ubisanisha yego ni ubukene ariko harimo n'imyumvire ariko byaturutse ku bisekuru by'uko nyine bagiye baturuka ku bantu bakize nabo ndabishakora iki hari ukubahugura ukubibutsa inshingano ukubibutsa uruhare rwabo kugira ngo impinduka z'ubuzima bwabo zibeho nicyo rero kigomba gukorwa kigashyirwamo ingufu yaba imiryango itari iya leta atanuba ngo ni koporwa gusa yaba uwo ari we wese mbese akaba ijisho ryo kugira ngo akore ubukangurambaga kugira ngo abeho guhindura imyumvire bitewe n'ibyo bisekuru bitaha ishuri agaciro hanyuma rero ikindi ni uko n'amaze guhinduka bagize ubushake n'umwete wo kuba bakwitabira ishuri no gukomeza bwa bukene za mbogamizi zigenda zibaho umunsi ku wundi haba hakenewe n'ubundi bufasha bwunganira bya hinduka by'imyumvire kugira ngo bashobore kubona ibikenewe mu kwiga kwabo urakoze reka duse n'abasubira inyuma gatoya kuri ruriya rugendo rwawe ku giti cyawe cyangwa wenda rwabo muhuriye hamwe mu muryango wa koporwa avuze ko ari urugendo rutoroshye cyane hari ibyo ushobora kudusangizaho wowe ku giti cyawe wahuye nabyo cyangwa wenda waba waraganiriye n'abo uyobora nk'umuhuzabikorwa bikubiye muri biriya twavugaga by'izo mbogamizi ku buzima bw'umuntu ku giti cye mu by'ukuri ku bijyanye n'imbogamizi z'ubuzima bw'umuntu ku giti cye ni abantu urugero mu bo tugenda dukorana nabo avutse mu muryango yaba iwanyu bwite abo muvukana yaba abanyogosenge yaba ba so wanyu yaba babyara banyu nta muntu ushobora kwinjizana amafaranga igihumbi ku munsi uyu munsi umuvuduko ubuzima buriho murabibona ku mibereho umuntu akenera byinshi cyane hari ibimutunga hari ibikoresho ibintu bitandukanye ibyo ari byose ubuzima bw'umuntu kuri uyu munsi bikeneye amafaranga arenze ubaye udafite isambu uhinga muri buhahe buri kamwe buri kamwe guhera ku mazi ukagera kuri buri kimwe ntabwo wabura gukoresha amafaranga ibihumbi bitanu ku munsi byibuze ku muntu w'umukene kugira ngo ashobore kurara agaburira umuryango w'abana nka batanu byibuze nabwo icyo gihe ntabwo wavuga ngo wariye n'indyo y'ubuhinzi ubwo nyine tuba turiye muri bwa bukene noneho mu muryango bo bari buze gukorera n'igihumbi ni urugero icyo gihumbi uri bugeneremo ibintu byose byose n'iby'umunyeshuri no kurya muri ubu ubwo ni ubuzima budashobotse dufashe rero urugero twite hari abana hari abana bamwe bagiye biga bakashobora kwiga bakagarukira nde hari uwo nzi hari uwo nzi uwize pirimeri aragerageza na segonderi afite uwo muterankunga nayo arayirangiza ariko agera muri kaminuza uyu munsi ntabwo ari uwangaha muri rusiro uyu munsi ntabwo yashoboye kuba yadefanda cyangwa se yarangiza kwandika ibitabo muri kaminuza kuko umuterankunga yaje kumuhagarikira hagati na hagati hari n'abandi nzi bagiye biga ugasanga arangije segonderi ariko kuko segonderi nta mirimo wabona ugasanga arongera asubiye no mu ibumba agiye kumva kuhaboneka n'ibumba ku buzima bwanjye bwite nk'uko mwavugaga se rwose ngewe nagize amahirwe nshobora kubona umuterankunga unyigisha nkumva nagize na kaminuza ndanadefanda nta kibazo ubwo aho ngaho ubuzima bwari butangiye kuko na sosiyete bahita itangira kumwitaho itakaye ariko ni ukuvuga ngo hatabaye hari impande byakabaye ko umubyeyi ari we wifasha ntabwo byakunda kubera ubuzima abana basigaye mu mateka uruhererekane rwabo nta so wanyu uba ufite uzagufasha kurihira n'igihembwe kimwe cy'ishuri cyangwa ugure urukweto rukenewe ubusanzwe uruhererekane rw'imiryango ari ubukene ubukene gusa karande
mu kanya turasubira muri iyo nzira ariko reka nanone tugaruke ku mirongo ya telefoni twakire janti ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika yego murakoze yego nanjye mberereye mu karere ka nyarugenge ni mu mujyi wa kigali igitekerezo cyanjye kuri iyo ngingo y'ukuntu umwana w'umukobwa ahagaze mu rwanda navuga ko hari aho yavuye hari n'aho ageze nubwo wenda kuri ubu ngubu bitaragerwaho ijana ku ijana ariko ukurikije imyaka y'abatubanjirije hari ibirimo ubona ko biri ku murongo cyane cyane wenda nko mu burezi nk'uko uwo mugenzi wanjye yari arimo arabivuga ariko hakaba harimo n'akandi kantu k'akuho mbona wenda buriya iyo uhaye umwana uburenganzira cyane ku kintu ntugire wenda sitopu y'aho agarukira hari ukuntu nawe yirara niba wenda dukoze nk'ibizamini bya leta ukabona wenda umwana w'umukobwa wenda ni ukugira twuse icyuho cya kera tugere natwe ku bwinshi bw'abari mu mashuri ngewe aho ngaho nsa nk'aho manenga aho gato n'ubwo nanjye ndi umwana w'umukobwa cyangwa se kuri ubundi n'umumama aho nengaho ni ukuntu niba mukoze nk'icyo kizamini cya leta mwege na basaza banyu ntibafatire ku manota angana kandi mwakoze ibibazo bimeze kimwe ubusanga ibyo bintu rwose bituma twirara no mu gukora egizaminisiyonari ugasanga umwana afitemo ka kantu k'ubwibone ko kumva ko byanga bikunda azafatwa kuko amanota azagira nangana nka nyamusaza wewe bazamufata kubera yuko ari umukobwa sinzi ko yazakosoramo twese ikajya iduha
inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubisegureho kuri icyo gitekerezo kidashoboye gutambuka ndizera ko mushobora kugikurikirana mu kiganiro cyose kuri wa eshatu radiyo yacu viwe akadomo komu ku rubuga rwacu mukajya handitse muri sanga mugasangamo icyo kiganiro cyahise ku munsi wa gatatu w'iki cyumweru mu kanya rero turaba tusezeranyeho ariko mbibutse ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika antony blinken yasuye ibihugu by'abarabu mu rwego rwo gukumira intambara iri hagati ya israel n'umutwe wa hamas inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey mutagoma nadia taha niwe wamfashije kugenzura gahunda no gukurikiranya aya makuru turasubira mu kanya saa moya n'igice ku isaha y'i kigali n'i bujumbura mukomeze kugira amahoro n'amahirwe